Presidency don hail Davido, Olamide, Bonaboy and others. Presidency don congratulate Nigerian singer Davido, Bonaboy, Asake, Olamide and Ayasta over the Grammy Award nomination. Bayo Onanuga, the special adviser to President Bola Tinubu on information and strategy, celebrates the Nigerian artists with their nomination. Meanwhile, Olamide Adedeji, wey pipo dey call Olamide Bado, don make history as di first Nigerian rapper to enter Grammy nomination. Now, Loa Shulua Tobiloba John, the report for Wisdom Yard Television.